Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hordoftoota Nuurul Hudaa kabajamoo akkam jirtan? Alhamdulillah summa alhamdulillah hayyama Rabbii guddaatiin har'as nagayaan walitti deebiinee jirra.
فرها نما أكيسو بيتا أكيسو دقيقة سدي في أفوري تنا أصون تاني تيرو ديرتوف نما أكيسن إجا قدوم فتني نما اتفكاتو وهي تك التقليد جانين أفان أربات Ee attaqliid jechuun namni fedhii fi kaayyoo isaa yookiin gammachuu isaa nama biroorra kaayuu akka namni biroo qabu san dhaaluudha. Akka namni sun jiraachuu fedhutti atis jiraachuudha. Taqliidni kun harki caalu wallaalarraa madda. Waan beekumsa faallaysu.
إيه أبو عبادة البهتري نكنجي عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد ورّي بيكم سكبو صدركاتي بيكم سام بيخن واللالان أمو أصو خيسن هوبتين أكنمت وان سرّا لقه أديسة Ee attaqliid yookiin akkeessaan kun jechaa fi gochas ni hammata. Akkasuma akkeessaa gaarii fi badduutu jira. Akkeessaa eenyummaa dhalootaa balleessituutu jira.
إيه هيون خين شيخ محمد حسن ولد أددون أكيسان فطرة يوخين أمم دلوتا بليسي تسديه جئ قبطي سدن تكخاسي ميدا قيفتو تخينيان هاقين Tole tokko abbootaa fi akaakilee akkeessuu akkeessaan tun gaarummaa hin qabdu nabi nuuh irraa kaasee hanga nabi muhammaditti aleehim assalaam warri ergamtoota rabbii kijibsiise hedduun isaan kana isaan karaa kana irratti haadhaa fi abbaa keenya argine nulleen isaanitti hidhanna jechuun jallina irratti hafan ragaan guddaan isaan qaban kanuma ergamaan hundi haala jechuu dandeenyuun akkeessaa fokkattuu tana uummata itti ergame irraa dhagahee jira tuni akkeessaa uumama balleessitu.
lammaffaan hoogganaa akkeessuudha. Hoogganaa diinii yookiin kaduniyaatis haa ta'u beekumsaan malee akkeessuun jibbamaadha. Marii fi ragaa gahaa malee hoogganaan gariin sodaachisee bulcha. Inni carraa hannuu dhabuus haqa barbaadanii irratti cichuun dirqama. Hoogganaa garii hoggaa inni baaxil dubbate yookiin hoggaa dubbii adda namaaf hin baanee fi namaafis hin galle dubbate nama deeggaree taa'ee harka dha'uu garra. Akkanumatti akkeessan malee hubannoon hin jirtu. Jechi inni dubbatu gariin hiikaa hin qabdu. Haasawa aqlii shari'aa fi fixraan hin fudhanne haasawa. Hogganoota akkanaa hordofuun akkeessuun fixraa yookiin uumama balleessuudha.
sadii namoota bebbeekamoo akkeessuu akkeessaan tunis hin faarfamtu akkuma garuu kana namni hedduun nama jaalatu sanitti fakkaatuudhaaf waan bu'aa isaaf hin qabne inumaa waan isa miidhuu danda'u dalaga fakkeenyaaf uffata dargaggeessi gariin jaalatu kana laali bareedina hin qabu laafaallee miti hawaasa keessatti sagas maraan beekamu kaayyoon uffata kana bitaniif nama beekamaa sanitti fakkaatuuf qofa Akkasuma aadaa tamboo xuuxuu tanaas fudhatuu dandeenya. Fakkeenyaaf sijaaraan fayyaa qaama namaatiif bu'aan qabdu. Dhamdhamni siin mi'aawu, aarri siin urgaa'u, qorichaa sii miti. Bu'aa takka hin qabdu. Namni waan tana eegale jalqaba osoo nama beekamaa yookiin nama jaalatu akkeessuu guyyaa tokkoo fi lama osuma akkeessuu aadaa itti taatee qabata. Qabsoo jabduudhaan yoo taate malee aadaa akkanaa dhiisuun hin danda'amtu. Kunis akkeessaa fixraa yookiin uumama balleessuuti.
eegaa wanni keessatti nama akkeessan wanni namarraa dhaalan ilmiidha ibaadaadha Akkasi mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu.
Tole, harri guyyaan jimaa dalawwal 25 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Diiseembara 19 bara 2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo muddee 10 bara 2015 hogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf, Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf.
onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti.
Hoggumallee huu torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii. Sagantaa guyyaa irraa waltajjii nashiidaatiin eegalla.
Itti aansuun gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa booda qophii addaatu jira.
Qophii addaatti aansinee tafakkur isiniif dhiheessina.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas oduudumaan gama waltajjii nashiidaatti ceena.
Ah
Waltajjii Nashiidaa Waltajjii Nashiidaa Qophii tana keessatti namoota dandeettii nashiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessinee ummataaf raabsina.
Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha.
Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha.
Karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha.
Waltajjii nashiidaa Waltajjii Nashiidaa dubbii xiyya hundaaf ajriin akka tabii san irra naaf tumsi irra ganna daabe.
nashiidaan waltajjii irraa keessatti isiniif dhiheessinu tan abdullatiif amaaniin qophoyte mata dureensi nuura alhudaa jetti.
نور الهدى نور الهدى سجل إسلاما سور قلبي مسلما نور الهدى نور الهدى سجل إسلاما سور قلبي مسلما نور الهدى نور الهدى سجل إسلاما سور قلبي مسلما نور الهدى نور الهدى سقل إسلاما سور قلبي مسلما إفاق جل ما نور الهداني إسلام ميديا قدار قدتني بقى قمني بقى قمدني وانت يا دات الرار قنيرا الحمد لله ربي فارسنيرا بقى قمدن قمني توجرا قمتشو ملكي دا نوف تاسيس يا الله نو ملكي سموتي برجباني سما سورة قلبي مسلما نور الهدى نور الهدى سقل إسلاما سورة قلبي مسلما نور الهدى نور الهدى سقل إسلاما سور قلبي مسلما تلفجين كان نور الهداني برزيس إسلاما قد برني تيتيت برتا منكتتني جراكي قد نسقه رأني يا بتا ديما قافي قافتني تاريها بسير نور الهداني meekota baradhaa fagoo hin deemtanii caalimnillee kunoo iddoon saallee kunoo barmana keessanii kitaaba banadhaa mee gartaasinii kitaaba banadhaa mee gartaasinii rimootii fudhadhaa kan ittiin bantanii shukra laka rabbii sin maltii galanii kana siin nu geette si achillee simaa soora qalbii muslimaa nuura alhudaa نور الهدى سقل إسلاما سور قلبي مسلما أركان إسلاما إسر برت توحيد في إخلاص كنتين برت صلاة في زكاة أجر أرقدت رمضان فجر Abdullatiif Amaan nashiidaa bareedduu nuuf qopheessiteef galatoome. Dhaggeeffattoota keenya nashiidaa guutuu YouTube Nuural Hudaa irratti isiniif maxxansinaa amma gama qophii dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalala bubbisii halaala. Qilleensi jaalala bubbisii ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagaya jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Anaa amata torbaa osoo ammaalummaa fuudhaaf heerumaa hin beekin abbaan kiyya namaaf nikaa kana godhe. Nikeenni kunis nikaa wal garaati. Gaafa an guddadhee heeruma ga'e maatiin kiyya maatii gurbaa dubbisanii intaltee amma heeruma geessee jirti nurraa fuudhaa jedhaniin. Maatiin gurbaa garuu ni didan. Ammatti mucaan keenya barnoota irra waan jiruuf hanga inni barnoota xumurutti eeguu qabnaa jedhaniin.
Xiqqoonaaf hin galle bakkitun. Maatii gurbaatu intala nuuf hannaa jee gaafate moo? Maatii intalaatu nurraa fuudhaa jee gaafate.
Eetu nuu gaafii ajaa'ibaati. Waan intalattii manatti hifatanii ofirraa baasuu fedhan fakkaatan.
Ajaa'iba!
Booda irra an gurbaa eeguu hifadhee ka'ee gara biyya Imireetii malee. Waggoota hedduu biyya namaa keessatti carraaqadhee bara kuma lamaa fi digdama keessa gara biyyaa deebi'e. Akkuma biyyatti deebi'een gurbaa kanatti dhaqee dubbise. takki na fuudhina hoji jiraadhu yookiin ammoo ganna dhiisii jedheen amata tokko qofa naaf obsi bara itti aanu keessa hoji jiraachuu eegallaa naan jedhe anis tole jedhee biraa deebi'e amanni sunis dhumee waggaa lammaffaa keessa seenne garuu gurbaan kun waan takka illee naan hin jenne tanuma keessa namni tokko abbaa kiyyatti manguddoo ergate abbaan kiyyees osoo haasa'u hin dheereessin guyyaa cidhaa qabadhaa naaf himaa intala isiniif kennaa jedheen abbaan kiyya yeroo na kennu waan takkallee nan gaafanne warra na fuudhuuf dhufeerraa mallaqa fudhachuuf jecha takkumaan na kenne amma nama kanatti heerumee ilmaan horee jira bultiin tiyyatuun ija shari'aa islaamaatiin akkamitti ilaallamti obsaan isin eeggadha galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
waan shari'aa faalleessu tokko tokkoon arge Mee maal fa'a?
tokkoffaa walgaraan nikaaha godhuu Ee intala akka meeshaatti wal jijjiiru jechuudha. Kun shari'a islaamaa keessatti haraama.
lammaffaa intala heerumsiisuuf maallaqa fudhatuu Tunis naggada fakkaatti dhugaa.
sadeessoon intala ballaqde fedhiinsaa osoon gaafatin kennuu Tunis faallaa shari'aati haqa.
isiinis abbaan kanninaan numa galteef Naannoo hedduutti abbaan haalaan sodaatamaa beeta. Yaada abbaa dura dhaabbachuu irra jiruu faayidaa hin qabne jiraatu filatti dhalaan gariin.
yoo dura dhaabbattee faayidaa argattu yookiin miidhaa mudattu mari'atteen maal taati Ni abaara akka abbaan abaarsa abbaa fudhachuu irra jiruu faayidaa hin qabne wajjin wal'aansoo godhu wayya.
naan taane tun yoo abbaa fi sodaatte namatti hin ergattu Aadaan uummata keenyaa ol dhaba. Yoo isiin namatti ergite daranuu itti dallanuu mala. Akkamitti nama natti ergita? Yoo agamnatu uffatte akkana goota jedhaan.
dubbii ulfaattuudha mee iyyannootti aantutti cehi Iyyannoon takka haalaan irra deddeebi'amtee beektaa?
mee iyyannoo akkam Egaa haraamaan walitti hidhamnee booda nigaa hidhanne. Nikaan keenya ni tahamoon ta'u jedhan.
eetun guyyarraa gaafatamaa olti gaafiin tun yeroo hedduu amma dura deebisaa harkattee jirti Namoonni deebisaa gaafii tanaa barbaadan fataawaa Nural Hudaa gaafii dhibba shanii fi jaatamii saglaffaa laalladha. Deebisaan quubsaan achirratti kennamee jira.
gaafii tan harkachuuf jalqaba www.nuralhudaa.com ja'aa weebsaayitii keenya banaa achi booda peejii fatwaa jettu tuqaa bakka barbaadi jettu keessatti lakkoofsa dhibba shanii fi jahaatamii sagal katabaa hoggaasan gaafiin tun gubbarratti isiniif ol baati mata duree gaafii tanaa yoo tuuxan deebisaa barruu fi sagaleen isiniif qopheessinee achirra isiniif keenya jirra.
Dhaddicha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maqaan kiyya maatu qaaqaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadeeti. Ani eega bultii jaarree amata torba guutee jira. Jaarsi kiyya nama gaariidha. Haalaa fi amala bareedaa qaba. Ilmoo tokkos walirraa argannee jirra. Alhamdulillah. Osuma biyya Arabaa keessa waliin jiraannu inni qabamee gara biyyaa gale. Anammoo asuma biyya Arabaa jira. Jaarsi kiyya kun rakkoo takka qaba. Akka malee na shakka. Nama tokkoonis akka wal arguunaaf hin eeyyamu. Firuma kiyya bira dhaquullee na dhorka. Yoo hayyama kiyya cabsitee fira kee bira dhaquuf manaa baate makinaan seen haa garagalu jedhee na abaaraa oola. Waan xiqqoo irratti illee yoo na shakke yeroo kudhan na kakachiisaa oola. Hattan suuqii dhaqee waa bitachuuf naaf hin eeyyamu. Innumaa dhihoo tana yoo hajama kamiifuu manaa baate ati hiikamtee beekinaan jedhe. Ani garuu sababa hajaa jabduutiif manaa bahee suuqii dhaqee jira. Dubbii tana irratti maal naan jettan obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee tanaanoo maal jettaan Usmaan?
namni nama jaalatutti hinaafuun waanuma jiru tarii naannoo isiin jiraattu beekata naannoon san bakka hamtuu ta'uun ooltu tanaaf akkanatti xixee manaa bahuu dhorka tahullee daangaa dabarsee natti fakkaata Ee hajaan manaa nama baastu hedduu. Keessattuu dubartiin waan baatii irraa suuqii dhayxee bitattu qabdi. Manaa hin bahinii usii taa'ee jechuun tun xiqqoo daangaa dabartee jirti.
yoo akka isiin manaan baane fedhe nama waan isiin barbaaddu manatti fiduuf godhuufii qaba malee yoo haajaa jabduus qabaatte manaan bahin jechuun tun xiqqoo daangaa dabartee jirti waan xukumii shari'aatiin wal qabatu gama abbaa murtiitti dabarsina iyyannootti idaatu qabdaa Tuulaadha iyyannoon garuu har'aaf takka qofa itti dabala.
hayyee dabali
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaa kiyya himuu hin barbaadu. Ani eegan bultii jaaree amata afur guute. Ilmoo tokkos argadhee jira. Jaarsi kiyya daa'ima wajji biyya Arabaa tanatti na dhiisee gara biyyaa gale. Inni eega biyyatti galee baatii shan guutee jira. Yoo an galuu fedha jedhuun inni galuu kiyya kanarraa gammachuu hin qabu. Akkuma anas taa'u fedha. Yoo haala isaa kana laalu anis biyyatti galuun hedduu na jibbisiise. Inumaa daa'ima gara biyyaa ergee usee taa'ee dalagadhuu laata ofiin jechuu jira. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal lamtaaf mee?
silaa isaatu biyya alaatti hafee isii gara biyyaa erguu qaba Ee dubbiin zamanaaf faallaa taatee mire. Dhiirri gariin jaartii biyya alaa ergee waan isiin ergitu irraa haa godhaa biyya jiraachuu fedha.
tun waan fokkottuudha rabbi nurraa haa jijjiiru Allaahumma amiin. Ammas iyyannoon na harka jirtu hedduu. Iyyannoo muraasa gama keessaatiin gama abbaa murtii ergina.
ee hunda asirratti dubbisuuf yeroo geessuun qabnu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf qindeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti dhaddacha irraa goolabamee jira
Kan dhageeffachuu jirtan sagantaa raadiyoo Nooral Hudaati. Qophiilee teenyarraa bohaartanii barumsa guddaa akka argachuu jirtan abdii qabna.
intaloon takka musliimoota kafarsiisuuf gama saawud arabiyaa imaltee islaamummaa qeebaltee biyyatti deebite qophiin addaa irraaf qopheeffannee dhiyaanne intala tana irratti xiyyeeffatti لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له maqaan sii deeysii je'ama lammii biyya ameerikaati maatii kiristaanaa tan haalaan amantii jabeessitu keessatti dhalattee guddatte adeerrisii bataskaana naannoo saaniitti argamu keessatti akka qeesiitti tajaajilaa ture deeysiin ijoollummaa irraa kaaftee islaamummaa irratti jibbansa hamaa barsiifamaa guddatte islaamni amantii boodatti haftootaati yaada jedhu qabattee lafaa kaate akkasuma musliimoonni waa'ee yesus kiristoos akka humaan beeyn itti himan musliimoonni gara jabeeyyiidha warra nagayan barbaanne warra hammeenyaan guutame ja'aniin walumaa galatti wanni deeysiin waa'ee islaamummaa irraa beeytu hundi waan sirri hin taane kanumaaf jecha islaama jibbaa muslimootaas jibbaa guddatte Adaduma guddataa deemtuun waan maatii isee irraa barataa turte karaa miidiyaatiinis dhageeffachuu fi dubbisuu itti fufte. Miidiyaalee warra lixaa Islaamummaa bifa fokkataan bocanii waan dhiheessaniif guyyaa takkallee waa'ee bareedina Islaamummaa osoo hin dhagahin guddatte. Barumsas barattee xumurtee kolleejjii irraayis eebbifamtee barsiistuu taate.
osuma haala kanaan jirtuu dalagaa biyyarraa bahanii hojjetan takka argatte sunis gara biyya saawudii imaluudhaan magaalaa riyaaditti hojjettoota imbaasii ameerikaa keessa hojjetaniif ijoollee barsiisuuf kaate deeysiin carraa kana akka waan addaatti fudhatte ijoolleen saawudii keessaa iyyesuus waan hin beeyneef isaan barsiisuuf jettee dalagaa tana gammachuun fudhatte muslimootaa fi biyya islaamaatiif jibbaa qabaattus kaayyoo addaatiif jecha dalagaa tana qeebalte Kana booda deeyisiin macaafa qulqulluu heddummeessitee qabattee deemuu murteessite. Namoota achi jiraniif qooduuf jecha macaafa walitti qabde. Ta'ullee firaa fi hiriyyoonni isii hedduun dalagaa kana irratti jibbanii turan. Waan akkanaa qabattee Saa'udii yoo seente lubbuun deebuuf ni rakkatta jedhanii sodaachisan. Ta'us deeyisiin karoora namoota Yesuusiin barsiisuu jedhu qabattee deemuu muratte.
Yeroo muraasa keessatti deeyisiin nagayaan saa'udii dhayxe akkuma achi seenteen dalagaasii eegalte deeyisiin wayita musliimoota qaamaan gartu kun isiif kan jalqabaati dhawaatumaan biyyaan wal taatee namaanis wal bartee jireenya isii kan saa'udii keessaa jabeeffatte wanni namni duraan isii sodaachisaa ture hin jirtu hanga yeroo tanaatti miidhamni tokkolleen isiin mudanne miirri nageenyaa itti dhagahamuu jalqabnaan kaayyoo duraan qabatti dalagaarra oolchuuf kaate namoota naannawa isiitti argaman hunda waa'ee iyyasuus kiristoos barsiisuuf tattaafatte Itti aansuun waa'ee jaalala Yesus Kiristoos namootatti himuu jalqabde. Jaalala Yesus namaaf qabu takka takkaan himte. Wanti isiin dhagahaa guddatte Musliimoonni Yesuusin hin beekan kan jedhu waan ta'eef barsiisuudhaan jalqabde. Wanti biraa kan isiin dhageesse ammoo Musliimoonni booddeetti haftoota kan jedhudha. Kanaafis Musliimoota qaroomsuun dalagaa isii kan lammataa akka ta'u kaayyeeffatteerti.
haa ta'u malee eega saawudii seentee barsiisuu jalqabdeen booda waan garte hunda ajaa'ibde waa'ee mucjizaa iyyasuus namootatti eega himteen booda namni hedduun ni ajaa'iba seete mirqaana addaa ummatarraa eegaa turte haa ta'u malee waa'ee mucjizaa isaa waan beekaniif namoo cal'isaniituma isii dhaggeeffatan inumaa hanga isiin beeytu caalaa bal'isaniitti himan hanga isiin beeytu caalaa akka beekan hubatte waan amma dura takkaa dhageessee hin beeyne waa'ee iyyasuus musliimoota irraa dhagahuu jalqabde beekumsi musliimoonni waa'ee iyyasuus qaban beekumsa isii fi maatiin sii beekan akka caalu hubatte waan dhageessee fi waan arkaa jirtutti hedduu rifatte Gaafa gara Saa'udii macaafa qabattee deemtu san ni hidhamta jedhamtee turte. Musliimoonni waraana waan barbaadaniif waa'ee nagayaa yoo dubbatte ni miidhamta jedhamteetis turte. Haa ta'u malee eega Saa'udii seenteen booda namni isii hidhe yookiin kan isii miidhes hin jiru. Deesii wanti dalaguuf karoorfatte hundi harkaa bade. Gabaabumatti wanti dalaguu dandeessu tokkollee akka hin jirre hubatte. Musliimoonni waa'ee Yesus Kiristoos sirriitti beekan. Waa'ee muujizaa isaatis hanga isiin beektu caalaa beekan. Wanti hundi ammoo Qur'aana keessa akka jiru bayaansanii isii himan. Akkasumas Qur'aana keessaa suuraan tokko maqaa haadha Yesuusiitiin moggahuu itti agarsiisan. Musliimoonni booddeetti haftoota akka hin ta'inis hubatte. Argannoowwan saayinsii hedduun kan musliimootaan jalqabame akka ta'es baratte. Akkasumas musliimoonni warra nagayaa barbaaduu fi nagayaaf lallabu akka ta'an beeyte. Amma deesii waan gootu wallaalte. osooma takka illee hin dalagin waan hedduu barattee gara Ameerikaatti deebite.
Eega gara Ameerikaa deebiteen booda waan agartee fi dhageesse hunda maatii isiitti himte. Haa ta'u malee warri deeysii waan isirraa dhagahanitti gammachuu hin qaban. Yaanni yeroo dheertuuf beekanii fi itti amanan intala isaaniitiin hoggaa harkatti kuffifamu fudhatuun itti jabaate. Amanuunis itti ulfaate. Deeysiinis waa'ee Yesuus Kiristoos tokko tokkoon waan Qur'aana keessatti ibsame warra isii garsiifte. Tahullee warri isii fudhatuudhaaf qophii hin turre. Itti aansuun waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti himte. Kanaanis hin dhaabbanne. waa'ee nabiyyoota isaan itti amananii kan qur'aana keessatti maqaan isaanii himamee tokko tokkoon itti himte ergamtoonni hundi barumsa bu'uuraa tokko qofa barsiisaa akka turan itti himte haa ta'u malee warrisii waan isiin jettu kana fudhachuu hin barbaanne dhugaa intalti isaanii itti himaa jirtu dhiisanii soba waggoota dheeraaf itti amanaa turan qabatanii deemuu murteessan dhugaa deeysiin itti himtu fudhatuu dhiisanii intalti teenya rakkina sammuu qabdi jechuun gara ogeessa fayyaa sammuu geessan.
Osoo bilisaan jiraachuu dandeessu akka musliimota ukkaamamee jiraachuu naaf wayya jedhaa jirti. Kun ammoo rakkoo sammuu qabaachuu isii agarsiisa jechuun ogeessa bira geessan. Kiristaana taatee qullaa akka barbaaddetti jiraachuu osoo dandeessu akka dubartoota musliimaaf dhoksitee deemuu barbaaddi. Kun ammoo rakkoo guddaadha jedhanii doktoratti himan. Dhiibbaan maatii fi hiriyoota isii irraa isii mudatu hedduu isii miidhee ture. Kun yeroodhaafis taatu waa'ee islaamummaa barachuu irraa isii dhoorkeera. Tahullee hedduu osoo hin turiin rabbiin isii dhaqqabe. Haadhaa fi abbaan deesii intala isaanii qeesii isii kan jalqabaa bira geessan. Kaayyoon isaaniitis intala isaanii eenyummaa isii kan jalqabaatti deebisuu ture. Kana booda deesiin waan beektu hunda qeesichatti himte. Qeesichi eega waan isiin jettu dhagahee booda gara onneen tee si qajeelchite deemi jedhee karaa haqaa irra isii kaa'e.
Deeysiin kana booda bilisummaa argatte kutannoo murteessuudhaaf qabduus yeroo tana goonfatte. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasuma Nabi Ciisaa alaihi salaam ergamtoota lachuuttuu amanuu murteessite. Gara bataskaanaatis deemuu dhiifte. Guyyaa tokko garuu ijoolleesii fudhattee gara bataskaanaa dheyxe. Yeroo tanatti qeesichisii arra waa'ee Kiristoos barsiisuuf deemna. Waan kana itti amantee fidde jechuun isii gaafate. Qeesichi durumaanuu akka isiin islaamummaa jaalattu ni beeka. Deeysiin osoon turin ijoolleesii fudhattee mana sanii baate. amma booda ijoollee tiyya amantii biraan barsiisu jette. Guyyoota muraasa booda ijoolleesii qabattee gara masjida tokkootti imalte. Qorannoo dheertuun booda Orlaandoo Paark Pireer Seentar keessatti ilmaan seetii wajjiin shahaadaa qabattee islaamummaatti seente. Waa'ee salaataatis barattee ijoolleesiitis barsiifte. Amma eega islaamummaatti seente amata kudhan ta'uufi eega islaamummaatti seenteen booda waa'ee islaamummaa sirritti barattee muslima islaamummaan jiraatu ta'uu dandeesse. Haala kanaan egaa deeysiin musliimoota kafarsiisuuf karoorfattee manaa baatee hayyama rabbii guddaatiin muslima taatee bilisoomtee manatti deebite.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له Sagantaan suura qalbii ammas itti fuftee jirti. Afshiin Ismaa'eel nama gabaabaa addunyaa tanaa ta'uun riikardii cabse. Diseembar 13 akka Guinness World Records gabaasetti lammiin Iraan namni Afshiin Ismaa'eel jedhamu gabaabaa namaa ta'uu ifoomse.
Dheerinni nama kanaa seentimeetira jahaatamii shan tuqaa lama afur yookiin faanta lamaa fi iinchii takka tuqaa jaha saddeet jechuudha. Umriin isaa ammoo ganna diddama. Bara kum lamaa fi diddama keessa riikardii kana duraa kan cabse lammii Kolombiyaa nama Idwaard Niinoo jedhamu ture. dheerinni Idwaard seentimeetira torbaatamii lama tuqaa takka hoggaa ta'u dargaggeessa ganna diddamii sagaliiti.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nooral Hudaati. Qophiilee teenya irratti yaada yoo qabaattan koomentii irratti nuuf barreessuun irraanfatinaa isiniin jecha gama qophii tafakkurii isin dabarsina.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur qophii kiyyaa tafakkur kan uumamaalee garaagaraa keessatti daawwannu qabadhee isinitti deebi'ee jira qophii kiyyaa har'aa keessattiin uumama addaa kan hedduun keenya naannoo keenyatti beeknu garuu kan saayintistoota hedduuf ajaa'ibatee tokko isiniif dhiheessa isin hundim handariin beeytan jedhee yaadam handariin naannoo tokko tokkottim bulaalii jedhamtim makoodim gugeefim kurkuduunis maqaa handarii akka ta'em dikshiinarii tokkorraa argadhee jiram gabaabinaan handariin afaan ingiliffaatiin piijin afaan amaaraatiin ergib afaan arabaatiin immoo hamaamaa jedhamtim qophii har'aa keessatti jecham handarii jedhu fayyadamam isinis jecha kanaan akkana hubattan isiniif dhaamam gama qophii kiyyaatti isin dabarsam. Handariin hedduminaan Afrikaa kaabam baha jiddu galeessaa fi Awurooppaa keessatti argamtim. Yeroo ammaa garuu akkuma lukkuufiim allaattiiwwan biroottim gabaa irra waan ooltuuf biyyoota hedduu keessa seentee jirtim. Handariin takka guyyaa tokkottim kiloomeetira kuma tokkoof dhibba tokkoo ol barrisuu ni dandeettim. Akkasumas sa'a tokko keessatti kiloomeetira dhibba tokkoof kudhan barrisuu dandeettim. handariin madaqfamtee kunuunsa gahaa qabdum afreejidhaan haga waggaa kudha shanim jiraachuu dandeetti nuti hundi handariin naannoo keenyatti ni beeynam garuu waan nu jalaa dhokatem kan rabbiin uumamaan isaan badhaase tokkotu jira osoo handarii takka magaalaa finfinnee keessatti qabdanii magaalaa mooyyaalee geessitanii gadhiistanii dogongora tokko malee barristee mana ofii kan finfinneetti deebiti fageenya dheeraa feetes imaltu gaaraa fi hallayyaanis daangeffamtu mana ofiim hin wallaaltum. Handariin bara durii keessa dhaamsa dabarsuudhaaf tajaajilaa turte yeroo waraana qabbanaa yookiin koolduwaar jedhamutti ameerikaanonni odeeffannoo hedduu raashiyaa keessaa argachuudhaaf itti fayyadamanii turani yeroo kanatti kaameraa xixiqqaa handarii hedduu irratti hidhani kaamerichi akka fotoo kaasu gorani kaameraan baatiriidhaan dalagu kun yeroo isaaf guutame irratti hundaa'ee suuraa kaasa handariin ni barreesti kaamericha ammoo suuraa kaasa yeroo takkaan handariin takkittiin suuraawwan dhibba tokkoof afurtama ta'an kaastee qabattim deebi'uu dandeetti. Walumaa galatti handariiwwan agam waan kanarratti akka hirmaatan ibsamuu baatus odeeffannoowwan hedduun funaanuun isaanii beekameera. Mootummaan garuu akkamitti handariiwwan kanneen haala kanaan amanee gallakkisa. Odeeffannoo san fudhatanii osoo gara manaa deebi'uu dadhabanii hoo gaafiin jettum deebii barbaaddim deebiin gaafii kanam inshaallah booda irratti dhufnam. bara qaroomina masrii duriitti handariiwwan hedduu dooniirra gallakkifamanii keessummaan jabaan akka dhufaa jiru warra lafa jirutti himanii mootiin akaad kan sargan jedhamus ergamtoonni isaa yeroo hundam handarii kana qabatanii akka deeman godham handariiwwan kunniin yoo ergamtoonni sunniin qabaman qofa biraa deebi'anii kanaanis mootichi ergamtoonni isaa akka harka diinaa seenan hubachuu danda'am bara jiddu galeessaattis handariiwwan kunniin warra xalayaa deddeebisu ta'uudhaan tajaajilaniiru hanga baram 1837tti teelegiraafni hojjetamiin namni gara isaatti deebi'utti handarii kanniintum saffisaan xalayaa geessaa ture haa ta'u malee eega teknooloojiin haarofni hojjetamee boodas handariiwwan kunniin waraana keessatti qooda guddaa gumaachaniiru yeroo waraana addunyaa tokkoffaatti gariin lameenuu dhaamsa walii dabarsuudhaaf handarii kanniin itti dhimma bahaa turaniin yeroo waraana addunyaa lammaffaattis biriteen qofti handariiwwan kuma dhibba lamaaf kuma shantamaa ta'an dhaamsa daddabarsuudhaaf fayyadamtee turte handariiwwan kunniin xalayaa xixiqqoo qabatanii ergamu isaanillee bakka gahanii waan itti kenname deebisanii fidu handariin takka waraqaa fuula kudha lamaa qabu baadhatte gara ministeera ingiliiz yeroo sanii winistan chaarchil fiduun isiitis himamee jira kanaafis tajaajila waraanaa irratti kenniteef akkuma ilma namaatti meedaaliyaa badhaafamtee turte yeroo waraana addunyaa lammaffaatti meedaaliyaan 53 kan bineensotaaf kenname yoo ta'u san keessa meedaaliyaan 32 maandariiwwaniif kenname. Handariiwwan kunniin bakka irraa ka'anitti akkamitti deebi'an kan jiru gaafii saayintistoota hedduu cinqaa turedha. Gabaabumatti handariiwwan kunniin bakka itti dhalatan yeroo muraasaaf akka jiraatan taasifama. San booda dhawaatumaan suuta jedha. Goojjoo sanirraa fageessanii guyyama guyyaan kiloomeetira itti dabalaa akka gara goojjoo deebi'an godhama. Haala kanaan fageenya kiloomeetira kumaatamaan lakkaawamurra. akka mana isaanii beekanii deebi'an barsiifamanii saayintistoonni tokko tokko handariiwwan kunneen kallattii aduu ilaalanii gara qe'ee isaanii deebi'an jechuun tilmaama isaanii kaayaniiranii dhimma kanarratti qorannoonis godhamee jira. Yeroo aduun jirtutti qajeela bakka irraa ka'anitti deebi'uu kan danda'an yoo ta'u aduudhaan maletti garuu deebi'uudhaaf xiqqoo rakkataniiranii kanarratti hundaa'uun handariin kunniin gara qe'ee deebi'uu irratti aduus ni fayyadamu yaanni jedhu fudhatama argateera ta'ullee isa qofa akka hin taane beekuun naman dhibu qorattoonni gariin kennama addaa ija keessaa qabantu rakkoo malee gara manaa akka deebi'an isaan gargaara jedhani wantoota akka gaaraa fi mukaa mallattoo godhachuun gara mana isaanii deebi'u jechuun tilmaamanii yaada kanas mirkaneeffachuuf ijaan dariiwwan muraasaa irratti waan argaa isaanii golgoleessuun itti dibanii gadhiisanii ta'us handariiwwan tunniin gara mana isaanii deebi'uu danda'aniiru. haa ta'u malee goojjoo ol seenuudhaaf agartuu ijaatti hajamuun isaanii beekameera qorattoonni biroo ammoo handariin kunniin sirna maagneetik fiildiitti fayyadaman kan jiru akka tilmaamaatti lafa kaayanii lafti anniisaa maagneetikii kan gadi lakkiftu qabdi handariinis maagneetii kanaan harkifamtee gara qe'eesii deebiti jedhani qorattoonni biroo ammoo sirna fuunfannaati jechuun tilmaamanii kanaaf jecha handariiwwan 48 garee lamatti qoodanii 24 irraa sirna narvii maagneetii harkisuu irraa muranii 24 irraa ammoo narvii fuunfachuuf tajaajilu irraa muranii kana booda hunda isaaniitu mana irraa kiloomeetira 48 fageessanii gadhiisanii warra sirni maagneetii irraa murame keessa tokko qofatu manatti deebi'uu dadhabe warra sirni fuunfachuu irraa murame keessaa immoo afur qofatu manatti deebi'uu danda'e. niiyork keessatti qorannoon tokko geggeeffamee ture handariiwwan hedduun mana irraa fageessanii bakkoota garaagaraa sadi irraa gadhiisanii kanneen iddoowwan lamarraa gallakkifaman yeroo hunda mana isaaniitti rakkoo malee deebi'anii haa ta'u malee warri bakka tokko kan jeersii hiil jedhamurraa gallakkifaman ammoo manatti deebi'uu dadhabanii qorannoo waggaa kudha sagal taasifame kanarratti guyyaa tokko qofa warri jeersii hiil irraa gadhiifame manatti deebi'e haalli kun akkamitti mudachuu danda'e kan jiru qorattoota hedduu cinqeera ifni aduu hin jijjiiramne sirni maagneetiitis akkuma gaafa duraa jira fooliin naannootis waluma fakkaataadha. rakkoo kanaaf deebisaa argachuudhaaf saayintistiin tokko dhimma addaa qabatee dhufe sunis wanti handariiwwan gara manaa deebisaa jiru sagalee naannoo sanitti dhagahamuudha jedhee qorannootti seene eegasii maashina addaa fayyadamuudhaan sagaleewwan naannawa sanitti dhagahaman kan ilmi namaa dhagahuu hin dandeenye galmeesse sagaleen kun infiraasaawundi jedhama gurri ilma namaa sagalee heerzim digdamaa gadi jiru dhagahuu hin danda'u handariiwwan ammoo sagalee haalaan xiqqaa kan heerzim 0.05 ta'e dhagahuu danda'anii akkuma shakkame naannoon jeersii hiil jedhamu kun akkaataan uumama isaa handariiwwan sagalee qe'ee isaanii irraa gallakkifamu akka hin dhageenye taasisa. Guyyaan takkittiin isaan qe'eetti deebi'an sun ammoo guyyaa haalli qilleensaa hundi bareedaa turee fi handariiwwanis sagalee dhagahanitti ture. Kanaafuu saayintistoonni hedduun qorannoo kanarratti hundaa'uun handariin gara qubsumoo fi deebi'uuf dhageetti addaa uumamaan baraafamtetti akka fayyadamtu tilmaamanii jiraniim wanti handarii hundi waan uumamaati wanti akka tasaa itti dabalame yookiin ammoo wanti namtolchiin qaama handarii irraa hin jiru handariiwwan tunniin gara qe'ee isaanii deebi'uudhaaf. ija gurra miira maagneetii fi miira fiyoonfachuutti fayyadamuu danda'u kun hundi waan uumamaan isaaniif kenname malee waan namni irratti tolchee miti uumaa rabbiin gabbuunee yoo ilaalle ammas waan hedduu arguu dandeenya rabbiin warra uumama isaa beekee haqaan isatti amanee milkaa'uu nu haa godhu jecha qophii har'aaf qopheeffate asuma irratti goolaba. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
abdunaasir tufaa qophii bareedduu tananuuf qopheessuu keetiif galatoome hayyee fariyaa amma maaltu as aana qophiin dhuma irratti nuuf haftee tana quba qabdudha gama sosoon ca'iin dura komee dhageeffattoota keenya irraa qabu takka dubbachuu barbaada mee komee akkam dhageeffattoonni hedduu sagantaa haala gaariin sheer godhatu hin jiran laayikii fi sheer gochuun faayidaa guddaa nuuf qaba sagantaa sheer godhamteetu haala gaariin uummata bira gaha Kanaafuu dhaggeeffattoonni keenya sagantaa dhaggeeffattanii raabsitan malee biraan qotinaa isin hin jenna.
Miidiyaalee hawaasummaa biroo irrattis sheer godhuun nu cinaa dhaabbadha.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaatti jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii. addunyaan aadaa sirna awwaalcha garaagaraa qabdi sirnoota awwaalcha amantiin wal qabatan irraa kaasee kanneen aadaa fi ammayyummaan wal qabatan hedduutu jira quba qabduu teenya irraatiin sirnoota awwaalcha addaa kan amanuudhaaf hedduu ulfaatan isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
jiraatu aadaa awwaalcha addaa takka qaban. Namoota naannawa kana jiraatan keessaa dhibbeentaa saddeettama kanneen tahan sirna awwaalcha kanatti fayyadamuu filatan. Uummanni kun namni tokko yoo du'e akka aadaa fi amantii isaatti eega dhiqaniin booda reef kasan bakka hedduutti cicciran. Kana booda qaama cirame dirreetti baasanii kaayan. Allaattiinis qaama namaa kukkutame kana takka takkaan fudhattee sooratti. haala kanaan samii gubbaatti awwaalle jechuun goolaban warri tibeet kun qaamni nama du'ee qodaa yookiin qola duwwaadha ja'anii amanan qola qofa tuulanii lafa dhiphisuun barbaachisaa miti ja'an hundaa olitti namni du'ee awwaalamee lafa dhiphisuurra lubbu qabeeyyii biraa fayyaduu qaba ja'an kanaaf jecha yoo xiqqaate allaattiiwwan beelawan quubsee dachirraa godaanuu akka qabu murteessan gabaabdumatti namni du'e sadaqaa allaattii beelooyitee taha jechuudha allaattiiwwan jireenyi isaanii irra jira isaan qilleensa gubbaa waan ta'eefis samii gubbaatti nama keenya awwaalle jedhan.
Quba ofirraa muru. Uummanni Daanii jedhamu kan ardaa Awustiraaliyaa biyya Paapuwaa Niwugiinii jedhamu keessa jiraatu sirna awwaalchaa addaa tokko qaba. Firri tokko namarraa duunaan ijoollee yookiin dubartoota fira isaa ta'an keessaa namni tokko quba ofirraa muruun dirqama. Akka waan duuti nama sanii gaddaaf gahaa hin ta'iniitti nama lubbuun jiru qubarraa muranii dhukkubsan. Akka amantii warra kanaatti maatii tokko keessaa namni tokko yoo du'e hafuurri yookiin manfasiin hamaan tokko mana san seeneera jedhama. Kanaaf jecha hafuura san mana sanii baasuun dirqama ta'a. Karaan manfasiin sun mana san keessaa ittiin bahu ammoo quba fira nama du'ee muruudha. Wanti ajaa'ibaa kan qubni irraa muramu dubartoota yookiin ijoollee qofa ta'uu isaaniiti. Warri dhiiraa kan ijoollummaan firri irraa du'e osoo qubni irraa muramin guddatan gaafa guddatan quba guutuu waliin jiraatan. Haa ta'u malee dubartootaa fi ijoolleen xixiqqoon ammoo hafuura hamaa mana keessa seenee baasuuf jecha quba isaanii gabbaran. Arraan tana gochi kun biyyattii keessatti akka hin geggeeffamne dhorkameera. Hanga bira dhihootti geggeeffamaa waan tureef, ammaan tana maanguddoota quba ofirraa muran hedduu arguun ni danda'ama. Namni quba hunda ofirraa fixe, kan sagal ofirraa muree fi kan shan ofirraa muree ni jira. Adaduma namni tokko du'uun hafuura yookiin manfasii hamaa ari'uuf jecha quba takka takka ofirraa muraa turan.
Reef karraa callee tolchuu. Warri Kooriyaa kibbaa fira isaanii du'e karaa addaatiin yaadatuu murteessan biyya san keessa iddoon awwaalchaa haalaan xiqqoodha. Namni tokko yoo du'ee awwaalame turtii yeroo muraasaa booda foon irraa nyaadhamee lafeen qullaa hafti. Sababa hanqina lafaatiif jecha lafee tana qabrii keessaa baasanii barbadeessuun biyya sanitti waan baramaadha. Kanaaf jecha namni fira isaanii kan du'eef mala haaree baasuudhaaf dirqaman akkuma biyyoota Eeshiyaa hedduu keessatti godhamu warri Kooriyaatiis reefka gubuudhaan sirna awwaalchaa gaggeessan. Yeroo hedduu uummanni reefka gubu kun eega qaama san gubaniin booda daaraa walitti qabanii bishaanirra facaasanii akka bishaan fudhatee deemu godhan. Warri Kooriyaa kibbaa garuu akka faayaatti mana keessa kaayatan. Dhaabbileen hedduun kanneen dalagaa bifa kanaa hojjetaniis yeroo ammaa biyya san keessatti heddummaatanii jiran dhaabbanni kunniin reefka tokko gubanii gara faayaatti yookiin calleetti jijjiiruudhaaf doolaara kumaa ol nama kafalchiisan. Reefka eega gubaniin booda daaraa reefka gubanii sanitti halluu garaagaraa makuudhaan calleewwan bifa adda addaa qabdu tolchanii maatiidhaaf kennan. maatiinis faaya reefka fira isaanii kan du'e kanarraa tolfame mana keessatti fannifatan.
Sirna dhaammannaa reefkaa Filiippiin keessa akkaataa awwaalcha garaagaraa hedduutu jira. Saboonni biyyattii keessa jiran hedduun seera addaa kan addunyaa biraa ajaa'ibsiisu hedduu qabu. Wanti hunda isaanii wal fakkeessu sirna dhaammannaa addaa qopheessuudha. Jalqaba irratti nama du'e san reefka isaa bifa addaatiin dhiqanii uffata haalaan bareedu itti uwwisu. San booda barcuma irra teessisanii balbala dura kaayan. Naannoo tokko tokkotti ija reefkaa huccuun hidhanii teessisan. Naannoo tokko tokkotti ammoo tamboo yookiin sigaaraa ibiddatti qabsiisanii hidhii reefka du'ee jibduu kaayan. Adaduma tamboon kun dhaamuun ibiddatti qabsiisaa akka guutuun gubatee dhumu godhan. Haala kanaan reefka nama du'ee guyyoota hedduuf balbala dura kaayuudhaan namni taaziyaa dhufe akka reefka sanitti nagaa dhaammatu taasisan. San booda gaara gubbaa baasanii awwaalan. Gariin ammoo damee muka gurguddaa uranii reefka sana akkuma dhaabbatetti holqa mukaa keessatti awwaalan. Gariin kan boolla qotee awwaalus ni jira.
Reefka tuquu dhabuu Eeshiyaa keessatti hordoftoonni amantii Zaara Siriyaan sirna awwaalchaa addaa qaban. Namni tokko hoggaa du'e sirna qaama isaa dhiqootu gaggeeffama. Qaama kanaas namoota bifa adda addaatiin leenjifamaniitu fincaan qotiyyootiin dhiqa. San booda huccuu addaatiin maranii kaayan. Eegasii sareen addaa tan sagdiid ja'amtu guyya guyyaan dhuftee akka fuunfattu godhan. Kunis hafuurri hamaan akka keessaa bahu taasisaa ja'an. xumura irratti reefka san waan addaatiin qabanii bakka addaa qopheeffame geeysan osoo qaama reefka sanii hin tuqin mukaan huccuu irraa baasan huccuu saniis bakkuma sanitti guban kana booda reefka achumatti dhiisanii biraa deeman haala kanaan reefka fira isaanii irbaata ruumichaa fi allaattiiwwanii godhanii biraa manatti galan.
Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu.
tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu.
Takka lama jennee qophiilee har'aaf kurfeeffannee hundee simbiraan geenyee jirra.
Wanti nuuf hafe yoo jiraate nagee walitti dhaammachuu qofa.
Gama keessummeessuutiin ana Usmaan Abdulaxiifii fi Anis Farhii Adam.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkuur Abdunaasir Tufaattu nuuf dhiyeesse.
Hanga sagantaa itti aantuun torbaan walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa harkadhaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة